Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka agiye kubashikiriza amakuru yo kuri ino saha mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika ikaze ku makuru yo kuri ino saha uburundi bwemeye ko bwarungitse abasirikare kurwanira mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kurwanya imigwi y'abagwanyi harimwo n'iyigwanya leta y'uburundi igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka kivu y'epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri kongo no mu burundi uyu ni colonel pierre claver nzisabira umunyamabanga ntanyeganyezwa w'inama nkuru y'umutekano mu burundi umuririmbyi kirangiranwa ivan buravan yitabye imana mu ndwi iheze ahitanywe n'indwara ya kanseri mu buhindi uyu munsi niho yashinguranywe n'iteka i kigali mu rwanda naho intambara yo muri ukraine yujuje amezi atandatu perezida volodimir zelenski avuga ko bazawugwanira igihugu cyabo gushika uh, bakibohoze cyose ayo makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye ntimutangwe ikaze neza reka duhere amakuru yacu tuyahere mu yavugwa hirya no hino ku isi intambara yo muri ukraine yujuje amezi atandatu perezida volodimir zelenski yavuga ko bazogwanira igihugu cabo gushika bakibohoje cose ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamerindi iyi tariki y'amezi atandatu y'intambara yahuriranye n'isabukuru y'imyaka mirongo itatu n'umwe y'ubwigenge bwa ukraine leta yabujije abaturage bayo gukora ibirori ari imbaga iteraniye hamwe kubera impungenge ko uburusiya bwabarasaho ibisasu bya misila mu ijambo yabagejejeho abinyujije ku mashusho ya videwo perezida zelenski yababwiye ko igihugu cyabo cyavutse bwa kabiri ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri gushize mu rukerera saa kumi y'ijoro kuri iyo saha nibwo uburusiya bwateye ukraine yasobanuye ko kuvuka bwa kabiri kugaragazwa n'ubutwari igihugu cye cyerekanye muri iyi ntambara ati ni igihugu kitigeze gititira kitigeze kigira ubwoba ntikigeze gisesa amarira ntikigeze gicika intege kuko uburusiya bwateye bwizeye kugifata mu minsi itatu gusa yasezeranyije abaturage be kurwana kugera batsinze kugera bagaruje n'intara za donbas na krimeya ubu ziri mu maboko y'uburusiya hagati aho abaturage ba Ukraine by'umwihariko abo mu murwa mukuru Kiev bakangutse biteguye ko bya misile bibagwa hejuru nk'urubura ariko ntabyo babonye naho ubwigenge bwa Ukraine buturuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ubwo icyahoze ari repubulika z'abasoviyete na Ukraine yarimo cyasenyukaga
urakoze tomasi ahandi naho ingwano yasubiye kwaduka hagati y'abasirikare ba leta ya etiyopiya n'intara n'ab'intara za tigreya ni inkuru tomasi kamirindi yatubwira imirwano yari imaze amezi atanu yarahagaze yubuye uyu munsi mu nkengero z'umujyi witwa kobo mu majyaruguru ya etiyopiya n'amajyepfo ya tigreya impande zombi ziritana ba mwana mu itangazo yashyize ahagaragara guverinoma ya minisitiri w'intebe abiye ahmed yemeza ko ingabo za TPLF Front de Liberation du Peuple du Tigre arizo zarenze ku masezerano y'agahenge zitera ahitwa Bisober, Zobel na Tekurche. Ku rundi ruhande TPLF nayo mu itangazo yashyize ku mugaragaro ivuga ko ingabo za Ethiopia zifatanyije n'imitwe yitwara gisirikare ya Amhara imwe mu ntara zigize igihugu arizo zababanje zigaba ibitero simusiga bikaze cyane mu gitondo saa kumi n'imwe mu bice bya aramata intambara yo muri tigreya yatangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri kugeza ubu ariko impande zombi zananiwe kwicara hamwe mu mishyikirano mu cyumweru gishize umuvugizi wa minisitiri w'intebe abiy ahmed yabwiye abanyamakuru ko abayobozi ba tigreya banze ibiganiro by'amahoro naho ejo kuwa kabiri umukuru wa tigreya depression gebre michael yatangarije ikigo ntaramakuru ap cyo muri amerika ko abayobozi ba gisirikare n'abasivili bo ku mpande zombi baherutse guhura mu ibanga rikomeye cyane inshuro ebyiri ariko ko ntacyo byatanze kuko guverinoma ya etiyopiya yabashyizeho amananiza nk'uko yabivuze ariko ntasobanura ayo mananiza ayo ari yo
andi naho ejo ku munsi wa kane repubulika iharanira demokarasi ya kongo izotangura gucandaga abanyagihugu umugero wa ebola ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninahazwe ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ryavuze ko iryo sekeza ryo gukingira abanyagihugu ebola rizohera mu gisagara ca beni kiri mu buseruko bwa kongo incansho ziza zamaze kugera i beni nk'uko oms bandanye bivuga zikaba zirenga amajana abiri isekeza ryo gukingira abanyagihugu ebola rije rikurikira ubwandu bw'umuntu umwe yatangajwe muri ino ndwi oms ikavuga ko amatohoza yerekanye ko ebola yafashe uheruka kwandura ifitanye isano n'iyari yaradutse mu ntara za kivu ya ruguru na ituri hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico gihe ubwo bwoko bwa ebola bwahitanye abagera ku bihumbi bibiri n'amajana atatu mu mwaka weze naho bukaba bwahitanye batandatu umuvugizi wa oms yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ko incansho zizotangwa kuva ejo zatanzwe n'iryo shami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu kongo imaze guhangana n'ikiza ca ebola inshuro cumi na zine aho ico kiza cakaze gusumba kikanahitana benshi hari hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico gihe cafashe abagera ku bihumbi bitatu n'amajana atanu
barakoze bagenzi bacu diane ntirazwe na thomas kamirindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi uburundi buremeza ko bwarungitse abasirikare kurwanira mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kurwanya imigwi y'abagwanyi iriyo harimwo n'iyigwanya leta y'uburundi inama nkuru y'umutekano yabishikirije ihamagarira uh, n'impunzi zisigaye mu buhungiro gutahuka ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari i kigali mu rwanda inama nkuru y'umutekano mu burundi irashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cose inyuma y'inama idasanzwe y'intwazangabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba ni inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ivyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu ca repubulika ya demokarasi ya congo colonel pierre claver nzisabira yamenyesheje ko ari co gituma burundi bwarungitseyo abasirikare kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho abagize inama nkuru y'umutekano mu burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwihweza ibijanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni muri iyo ntumbero igihugu cacu cafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka kivu y'epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri kongo no mu burundi naho atagitigire c'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare ca Kongo kigwaniriza umwansi mu ntara ya Kivu y'amajepfo Lieutenant Mark Elongo yemeje ku ndwi iheze ko abasirikare b'abarundi binjiye muri Kongo ari amajana atandatu bashikiye mu ikambi ya Ruberizi amashami yigenga nk'urunanirwa yarenga ijana force n'abanyepolitike bari mu Burundi nka Gaton Gwasa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije ico gikorwa bakavuga ko gite kubiri n'ibwirizwa shingiro bikinirwanirwa ko abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo mu mpera z'ukwezi guheze ayo mashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo aha mwamenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'uburundi ryemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamwe imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa Kongo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare Red Tabara umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'u Burundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'abarundi ijwi ry'Amerika twagerageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri Kongo akoresha ariko ntivyadukundiye ko tumuronka bagenzi be batubwiye ko ahari mu mashamba ya Kongo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata yamara mu itangazo washize ahabona ijwi rya Amerika rifise umuhari Red Tabara uvuga ko witeguriye kugwana uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'abarundi naho bitari bwavugirwe ku mugaragaro uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazokwigira wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano yarusha gutyo ko utazotinya kugwana n'izo ngabo z'uburundi zawusanze mu birindiro mu buseruko bwa kongo ico bikoze uwo muharire de tabara uvuga ko ibiganiro ari vyo bizokemura ikibazo c'umutekano muke mu burundi no mu karere nk'uko imiryango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ubumwe bwa afurika n'ishami mpuzamakungu oni yabihanuye inama nkuru y'umutekano mu burundi yoyo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihugu aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka yamara bamwe muri urwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko ata migwi y'abagwanyi bajamwo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe twe naco bituraba ko kuko mu burundi nta mutekano uriyo sindagera gutahuka yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigare amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo hakiri amacakubiri afatiye ku vyiyumviro vy'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu b'imbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimwo imbonerakure zirusha ubutegetsi buramatari ca wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha inguvu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'inguvu za gisirikare zizokoreshwa Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
umuririmbyi kirangiranwa Ivan Boravane yitavye umuremyi mu ndwi iheze ahitanywe n'indwara ya kanseri aho yari agiye kwivuriza mu buhindi uyu munsi niho yashinguranywe n'iteka i kigali mu rwanda mugenzi wacu asumta kabuyi yakurikiranye ibikorwa vyo kumushingura uyu muhanzi witabye imana ku myaka makumyabiri n'irindwi gusa ari mu bababaje abantu benshi ibi bikagaragazwa n'umubare w'abantu bitabiriye umuhango wo kumuherekeza umuhango wa none wabanjirijwe n'igitaramo cyo kumwibuka cyabaye ku mugoroba wo kuri wa kabiri mu ihema ry'ahazwi nka ka kigali abakunze gukorerwa inama zisanzwe zakira abantu barenga ibihumbi bitatu ni naryo ryabereyemo umuhango wo kumuherekeza ariko iryo hema ryuzuye bamwe barahagarara abandi biba ngombwa ko basubira mu ngo ababashije kwinjira mu gitaramo cyo gusezera buravani barimo abavandimwe be bongeye kwerekana ko buravani yari umusore udasanzwe ndetse wagaragaje kwizera imana mu burwayi bwe uyu ni mukuru wa buravani ntiyigeze na gato agira ubwoba bwo kugenda ndibuka yuko yifuzaga ko azaza agakora konseri akambwira ko nagaruka azatangira gukina golfe akatubwira ibyo bintu byinshi kugira turemo umutima kuko ntiyashakaga umuntu umuhagarara imbere ababaye cyangwa ari kurira umunsi umwe ndamwandikira ndamubwira nti sigaye njya gusenga ndasaba imana ngo uzagaruke ahita ambwira ngo ngo ukomeze usenge ngo ariko ngo ureke n'icyo imana yateguye kizabe ubuhamya bw'ababanye na buravani bwagarutse ku ndangagaciro yamuranze yo guca bugufi gukunda gukora ndetse no kuba yari umukristu umuvandimwe wa buravani mukuru we nanone umwe mu bajyanye nawe aho yagiye kwivuriza mu gihugu cy'ubuhinde yagaragaje ko buravani amaze kumenya indwara ye yahise ashyira ku ruhande indoto ze zo gukomeza umuziki ahubwo asaba imana kumusubiza ubuzima akayikorera kuva ku itariki enye kugera kuri cumi n'eshatu wabonaga ari wa muntu usa nkaho ari mu kazi avuga poroje ze bamaze kumunyuza mu cyuma bamaze gukonfirima kanseri noneho akambwira ntabwo gishaka kujya i rwanda gukomeza za poroje zanjye imana ifashe njye i rwanda kuvuga yesu ni icyigisho cyiza cy'ubutumwa bwiza harimo reflexio kuri iva kuri kariyeri ye hari abajene benshi mu gihe cy'ikiriyo rwose nabo batangiye kwitekerezaho ese twebwe ejo ni iki wa mugani dukeneye kuba mu buzima bufite intego Ivan Buravane wagaragaye nk'umusore ukunda gusenga no ku munsi we wa nyuma mbere yo kumujyana mu irimbi rya rusororo aho agiye kuruhukira bwa nyuma amasengesho yo kumuherekeza yayobowe n'umushumba w'itorero angirikani muri paruwasi ya remera pasiteri antoine rutayisire wongeye gukebura abahanzi badaha umwanya munini ubutumwa batanga mu ndirimbo ashima buravane ko yabwitwayemo neza mu gihe yamaze ku isi imana yari yanditse ngo uyu mwana azavuka kuri iyi tariki nageza kuri iyi tariki azansanga ngewe nagiye sikirininga indirimbo ze ubwongera ngo n'abahanzi barimo hano muzabyige umunsi iva buravani yavuze ati ngewe naririmbaga muri gospel none ngiye gukora music nk'imibereho ariko kontenti y'ibyo uririmba muzatugirire neza abahanzi kuko burya ikikwamamaza ntabwo ari birya byambaye ubusa mwongeraho it's the content of your music ujya kubyina ugashyiramo abakobwa bambaye ubusa ugashyiramo abandi bakora iby'urukozasoni burya you are killing your music yewe music ya Iva Buravani ariko ndayikunda kuko ifite content ubwo budasa bwa buravani nabwo bwatinzweho na minisitiri rosemary mbabazi nawe washimye imyitwarire ya buravani mwabuze umwana natwe twabuze umuhanzi w'indashyikirwa mu gihugu cyacu igihe cye cyari iki imana yamugeneye yacaga bugufi bidasanzwe bitamenyerewe iyo umuntu amaze kugira izina rikomeye yari ishema ku mugabane wacu no ku isi yose izo ndangagaciro rero zo gukunda igihugu tuzongereho gukunda umurimo murabyumva naho yari arwariye yakundaga gukora umurimo agakomeza gukurikirana n'imvaha n'inkira ufite gahunda rubyiruko nagira ngo mbasabe rwose tugire ubuzima bufite intego ndatekereza ko n'igihugu cyacu cyagize uruhare rukomeye cyane mu kujya kwivuza mu mahanga byananiranye ni ukubera urukundo ivan buravani yavutse mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu yitaba imana tariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa munani azize indwara ya kanseri y'impindura yashyinguwe kuri uyu wa gatatu mu irimbi rya rusororo riri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bati kuki uhora wishimye bati kuki uhorana akanyamuneza iyo nsubije
ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tubashikiriza
ndabaramukije ni Eugenia Mukankusi mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende giteye impungenge OMS mu kuburira rubanda yivuye inyuma igamije kubakangura yerekana ko hakenewe igisubizo rusange n'amafaranga kugeza ubu abantu barenga ibihumbi cumi na bitandatu barwaye ubushita bw'inkende muri uyu mwaka mu bihugu birenga mirongo irindwi na bitanu hagati aho uburengerazuba bwa afurika bwongeye guhura n'icyorezo cya virusi ya marburg ku nshuro ya kabiri mu gihe ari ubwa mbere ghana ibonetsemo iyo virusi yica wemese avuga ko virusi ya marburg ishobora kuva ku nyamaswa ijya ku muntu ibi bishobora kuba mu gihe umuntu arimo guhiga cyangwa se ariye inyama z'umuhigo marburg n'ubushita bw'inkende zombi zizwi ku izina ry'indwara zonotike izo ndwara zombi zituruka kuri virusi zikwira hagati y'inyamaswa n'umuntu abashinzwe ubuzima muri ghana bavuga ko bashyizeho uburyo bwo gucungira hafi iyo ndwara hamwe n'ingamba zo kubuza icyo cyorezo cya marburg gukwirakwira ibindi kuri inkuru igihugu cya ghana cyatangaje ubwandu bubiri bwa virusi ya marburg bwagaragaye mu karere ka ashanti ni ku nshuro ya mbere iyi ndwara igaragaye muri icyo gihugu bukaba ubwa kabiri ibonetse muri afurika y'uburengerazuba ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo kivuga ko virusi ya marburg hari virusi ituruka ku nyamaswa ikwirakwira vuba cyane y'umuryango umwe na virusi itera indwara ya ebola yibasira ingingo nyinshi mu mubiri kandi ishobora gutera kuva amaraso
uzigereranyije marburg igaragara gake ariko zifite ibimenyetso bimwe nk'umuriro mwinshi kubabara umutwe kuvirirana kandi umubare w'abapfa ku bwandu bwagaragaye uri hejuru cyane muri marburg aho ushobora kugera kuri mirongo icyenda ku ijana mu gihe ebola ari mirongo itanu ku ijana indwara ya virusi ya marburg ishobora gukwira mu bantu bivuye ku ducurama dutungwa n'imbuto ishobora gukwirakwira hagati y'abantu binyuze mu maraso ibyuya cyangwa se andi matembabuzi yo mu mubiri y'uwayanduye ndetse no gukora aho uwanduye yakoze cyangwa gukoresha ibikoresho bimwe nawe nk'ibiryamirwa cyangwa se imyambaro ishami rya loni ryita ku buzima riratangaza ko marburg ishobora kwica ku mpuzangendo ya mirongo itanu ku ijana by'abayanduye nyamara ubwiheruka kwaduka mu bihe bishize impfu zari hagati ya makumyabiri na kane na mirongo inani n'umunani ku ijana
nibura dufite uburyo bwabashije kuyivumbura hakiri kare ibyihutirwa by'ingenzi birimo gutanga ibikoresho by'ubwirinzi ku bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi n'abandi bakozi kugira ngo mu gihe batahura umuntu wanduye babe bafite uburyo bwo kwikingira mu kumwitaho turimo kandi gukangurira abakozi bose b'urwego rw'ubuvuzi kuba maso kandi turimo gushyira mu bikorwa ingamba z'ibanze z'ubwirinzi kugira ngo twizere neza ko batakwandura mu gihe hari umurwayi wanduye waba abagezeho kandi icy'ingenzi kuruta turi mu bukangurambaga bwo kwigisha abaturage ibiranga indwara ya marburg kugira ngo babashe kuyitahura kuyitangaho amakuru no kwirinda kwegerana n'uwaba agaragaza ibimenyetso byayo ishami rya loni ryita ku buzima wms rivuga ko ubwandu buke buheruka bwa virusi ya marburg butamaze igihe muri afurika bwagaragaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo kenya afurika y'epfo na uganda angola niyo yagaragayemo icyorezo cy'iyi ndwara cyahitanye abantu benshi kurusha ahandi aho abagera kuri magana abiri bahitanywe nacyo mu mwaka wa bibiri na gatanu nta muti cyangwa se urukingo rwa virusi ya mariburu biraboneka kugira ngo turusheho kumenya iby'iyi virusi ya mariburu n'ikihutirwa ku ndwara zonotike twavuganye na porofeseri jimmy witworth impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage isuku n'indwara mu bihugu bishyuha ibisobanuro birambuye
to have this second outbreak of marburg occur, occurring in west africa because ntekereza ko biteye impungenge cyane kuba icyorezo cya marburg cyongeye kwaduka bwa kabiri muri afurika y'uburengerazuba kuko icyo bitwereka ni uko iyi ndwara yaguye imbibi z'aho ishobora kugera muri ghana nibwira ko abashinzwe ubuvuzi rusange barimo gukora akazi keza babashije gutahura ubwandu bubiri kandi babumenyesheje abategetsi bireba baracyanashakisha ubundi bwandu ibyo byatumye abahuye n'abanduye bamenyekana banashyirwa mu kato ibihugu bituranye nabyo biryamiye amajanja byiteguye mu gihe hari ubwandu bwabigaragaramo ariko kuri ubu birasa nk'aho icyorezo cyahagaritswe gukwirakwira kandi ibyo byaturutse ku ngamba zihuse zafashwe n'abategetsi bashinzwe ubuzima rusange muri ghana no mu karere ka ashanti twibwira ko iyo wanduye indwara nka marburg cyangwa ebola ukuza ubudahangarwa ubwo ariko bushobora kuba atari ubudahangarwa bwuzuye buzashyira nyuma y'igihe runaka hanyuma nuhura na virusi yindi yihinduranije ikizaba ni uko ushobora kwisanga mu byago byo kongera kwandura rero hari uburinzi ubona birashoboka birasa nk'ibyo twabonye kuri virusi ya korona nayo kandi bwa mbere yavuye mu nyamaswa iza gukwirakwira mu bantu uko yagiye yihinduranya ni nako ubudahangarwa twabonye buvuye kuyikurikira cyangwa se ku nkingo bwagiye bugabanuka bugenda bushira mu gihe runaka ugira uburinzi ariko si ubuzaramba iteka ryose icyorezo cy'ubu cya monkeypox nticyari bwabeho monkeypox ni indwara ubusanzwe ubuturo bwayo buri muri afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati ahafatwa nk'ububiko bwa virusi yayo aha imbeba ntoya n'utundi dusimba duto two mu bwoko bw'ingugunyi nitwo dukunda kuyandura abantu bayandura gake igishoboka cyane hano ni uko yaba yaraturutse ku muntu wavanye ubwandu muri afurika ariko akaba yarabanje kwanduza abahuje imimerere nawe hanyuma virusi ikabona gukwira bwangu uko tubizi uwo ari we wese ugeze aho ahurira bya hafi n'ubwandu bwa monkeypox ashobora kuyandura rero twese dushobora kuba mu byago byo kuyandura indwara zikwirakwizwa mu bantu zivuye ku nyamaswa nizo kwitabwaho cyane kandi mu buryo bumwe zibutsa ko twe nk'abantu turi mu muryango w'inyamabere ko turi mu bagize isi kandi tubana n'ibindi biremwa mu rusobe rw'ibinyabuzima iyo twitegereje virusi zose zibaho abantu bashobora kwandura hafi bibiri bya gatatu byazo tuzihuriyeho n'inyamaswa izigera hafi kuri kimwe cya gatatu cyazo nizo gusa ikiremwa muntu cyisangije mu miryango y'inyamabere zose zibaho uducurama nitwo ducumbikiye virusi zikomeye zikwirakwira mu bantu zivuye ku nyamaswa nibwira ko imwe mu mpamvu turimo kubona ubu bwiyongere bw'indwara ziterwa na virusi ziva ku nyamaswa ari ukubera kuvogera cyane ibice inyamaswa z'agasozi zibamo tukanasobanukirwa umwanya wacu mu rusobe rw'ibinyabuzima ndetse tukemera ko ingamba dufata z'ubuzima rusange zigamije kurinda ikiremwamuntu zigomba no kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima tanzania ikomeje gukurikiranira hafi icyorezo cy'indwara itera umuriro mwinshi iterwa na bagiteri ikwirakwizwa n'imbeba izo ndwara zanduye abantu bagera muri makumyabiri muri iyi minsi mu ntara ya rindi mu majyepfo y'igihugu aho yishe abantu bagera kuri batatu raporo y'ishami rya onu ryita ku buzima wms yanzuye ko afurika yabayemo ubwiyongere bwa mirongo itandatu na gatatu ku ijana mu bijyanye n'icyorezo cya zonotike ku myaka icumi ishize ibindi bisobanuro na muganga elisha osati ku bitaro bikuru bya muhimbiri i dar es salaam muri tanzania after the outbreak then the, the, the minister of health has sent the team um, uh, to, the, to the area the site nyuma y'aho icyorezo cyadukiye minisitiri w'ubuzima yohereje itsinda ahagaragaye ubwandu icyo gihe basanze abantu bagera kuri makumyabiri baranduye harapfuye batatu bamwe bari mu bitaro kandi icyo gihe indwara yari itaramenyekana yarangwaga n'ibimenyetso birimo kuribwa cyane umutwe kugira umuriro ndetse bamwe banavaga amaraso mu mazuru abandi bagatitira bahinda umushyitsi nk'abarwaye mugiga leta icyohereza itsinda ry'abaganga iryo tsinda ryafashe ibizamini ndetse n'itsinda ry'ishami rya loni ryita ku buzima hamwe n'abo mu kigo gishinzwe gukumira no kurwanya ibyorezo bose baraje hanyuma biza kugaragara ko iyo yari indwara tuzi yitwa leptospirosis ariko itandukanye na marburg cyangwa se ebola bazita indwara ziterwa na virusi zitera kuva amaraso ariko iyi isa n'itandukanye nazo iyi iterwa na bagiteri mu gihe zo ziterwa na virusi iyo leptospirosis yinjiye mu mubiri wawe ishobora kujya mu bihaha ikanateza kuva amaraso biturutse mu bihaha ariko igera no mu mwijima uruhu rw'umurwayi rugenda ruhinduka umuhondo amaso nayo agahinduka umuhondo ishobora kugera mu mpyiko hanyuma ikazagera mu bwonko ndetse ikaba yatera mugiga bisubiremo itandukanye na marburg ndetse na ebola ahubwo ijya gusa na dengue fever itsinda rijyayo abantu makumyabiri nibo bari baranduye harapfuye batatu kuri ubu abari baranduye barakize barataha uretse babiri bakiri mu bitaro ariko nabo bameze neza urumva tukimara kumenya ko ari leptospirosis twahise dutangira kuyivura ako kanya kuko n'imiti mike yica bagiteri ishobora kuvura iyo ndwara ubu ibintu ntibimeze nabi yabashije gukumirwa gukwirakwira mu karere kandi n'ubugenzuzi burakomeje babinyujije mu kinyamakuru ku bijyanye n'ubuzima emerging infectious diseases abashakashatsi bavuze ko inyama z'ibinyamunjonjorerwa zaba nyirabayazana y'indwara z'ibyorezo mu bihugu bya afurika aho biribwa abo bashakashatsi basanze ibinyamunjonjorerwa biribwa mu ntara ya boweya muri kameruni mu bizamini bakoze basanze muri buri kintu basuzumye harimo bagiteri nk'izitwa listeriya na salmonella ibinyamujonjorerwa byo ku butaka ni bimwe mu biribwa mu bice byinshi byo ku mugabane wa afurika kandi ibinyamujonjorerwa biribwa mu bice bitandukanye byo ku isi abashakashatsi bavuga ko ibyo byavuye mu bushakashatsi bigaragaza ko hari ingaruka ku buzima bw'abaturage iyo utwo dukoko dutoragurwa ku gasozi mu gihugu cya kameruni tudateguwe neza n'iyo biriwe ari bibisi cyangwa se bidatetse neza naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye diodone cyubahiro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije